Iri Nijwi d'Amérique. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo ubu rero umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urwo rubanza kuko twashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu uyu ni metre amel niyongere avuga ku madosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu ku kibazo c'uburundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu rwanda no mu burundi yamara reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino dushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi baramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi abapolisi barateye ivyuka bikoroza amosozi ibihumbi by'abanyagihugu bari mu myiyerekano k'umurwa mukuru wa sudani ku munsi w'imana ejo aho bagisaba perezida omar al bashir gutanga imihoho mu ndwi yabo ya gatatu amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana leta ya Sudani yashikirije ko abantu cumi n'icyenda aribo bamaze gupfa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko bwa mu gisagara ca atubara ku igenekerezo ya cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri guheze ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu amnesty international ryo rikaba rishikiriza ko abishwe muri iyo myiyerekano baza bashika kuri mirongo itatu n'indwi abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano igitangura intandaro y'iyo myiyerekano yatewe n'uko leta yadugije ibiciro vy'ivyankenerwa harimwo n'umukate abategetsi muri misiri bashikiriza ko umupolisi yishwe mu gihe yariko arategura bombe yari yatezwe hafi y'isengero mu micungararo y'umurwa mukuru Cairo abategetsi bavuga kandi ko abapolisi bashika kuri babiri bakomeretse igihe ico gisasu caturuka caturika ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu murambabarira ibyo vyabaye mu gihe abakristo b'abakopte muri ico gihugu ca misiri bari mu myiteguro yo guhimbaza noweli ihimbazwa kuri uyu munsi wa mbere nta muhari uriyitirira ko ari wo wari wateze iyo bombe ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu warimanze ko ari wo wakoze ibitero ku bakristo muri ico gihugu ca misiri muri kahise iyi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uyu munsi wa mbere muri leta zimwe za amerika ariko ibihumbi by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda ku mirimo ariko batiteze guhembwa perezida donald trump yashikirije ejo ku munsi w'imana ko atahura ibihe bitoroshe abo bakozi barimwo byo gukora batiteza agahembo ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba zo kubaka urukuta ku rubibe amerika ihana n'igihugu ca mexique ibiganiro vyahuje ejo ku munsi w'imana abategetsi mu biro vya perezida white house bari mw'icegera c'umukuru w'igihugu mike pence hamwe na bamwe mu bafasha mu n'amashinga amateka kuri ico kibazo c'urukuta ntaco vyavuyemo ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mike iri imbere abakozi ba leta bashika ibihumbi amajana umunani bararungitswe iwabo abankenerwa cane cane nabo nibo bariko barakora badahembwa muri iyo minsi imirimo ya leta yahagaze abakenyezi muri arabiya sawudite bagiye kugarukirwa mu bijyanye n'agateka kabo aho abagabo muri icyo gihugu batacemerewe kwahukana abagore babo batabimenyeshejwe kuva ejo ku munsi w'imana amasentare muri icyo gihugu yasabwe kumenyesha umugore ko umugabo wiwe yahawe uburenganzira bwo kwahukana ingingo ije ikuraho umugenzi wariho aho abagabo bahukana batabimenyesheje abagore babo ndetse bakanka no gufasha abana baba baravyaranye iki ni kimwe mu mpinduka ziriko ziraha umukenyezi w'umuyisilamu bwigenge mu mwaka uheze abakenyezi muri arabiya sawudite barahawe uburenganzira bwo kugendesha imodokari mu yindi myaka imbere yaho bemerewe kuja mu mi- mu mahiganwa y'imikino gutora mu matora hamwe no gukora imirimo yinjiza amafaranga mu muryango ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko iyi mpinga ikiri ndende mu gihe abagore bataremererwa kuresha canke gufata ingingo yo kwahukana ndetse no kugira ingendo tutibagiye no kuvurwa abagabo babo batavyemeye abajejwe umutekano muri nigeria ejo ku munsi w'imana barahagaritse abamenyeshamakuru babiri babagiriza gutangaza amakuru yerekeye umuhari w'iterabwoba wa boko haramu nk'uko amakuru ava mu kinyamakuru cyandika muri icyo gihugu yabibwiye itorukanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ikimenyeshamakuru do daily trust gikorera mu buraruko bw'igisagara cya mayiduguri cyavuze ko abamenyeshamakuru bacu bahowe ko batangaje amakuru ajyanye n'integuro z'abasirikare ba leta barimwo zari zigamije kwigarurira igisagara cya baga icyo gisagara kikaba cyafashwe na boko haramu mu ndwi zibiri ziheze icyo kinyamakuru cyashikirije ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri ko boko haramu yafashe ibice bitandatu mu buraruko bwa leta ya borno
urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo c'uburundi rwamenyesheje ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ayo madosiye yerekeye ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harimo ubwicanyi bw'ikivunga guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu urwo runani rwizeye ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda uzorangira hamaze gusohoka imitahe yo guhagarika bamwe mu nzego za leta bikekwa ko ivyo vyaha n'inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru urunani rw'abashinwamanza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barashima aho bagejeje igikorwa metre armen yongere umuhuzabikorwa muri urwo runani yabwiye ijwi ry'amerika ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ubu rero umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamaze kumvirizwa abantu batari bake eh, mu matohoza eh, y'idonido y'urwo rubanza kuko twarashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu eh, muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha hama aho rero hariho n'ayandi y'amabi abandanya akorwa tumwa twakira twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima ariko mubo bumviriza barumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakorwa abo baba bakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare umwaka uraheze abacamanza b'iyo sentare cpg bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru madamu fatu bensuda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu burundi metre armel yongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa e, umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashyirako imitahe e, y'abakurikiranwa e, n'ivyo vyaha akagira n'abo ashengeza mu butungane e, nico gikorwa barimwo rero bari mu matohoza twebwe nk'abashingwamanza turiko turabananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha aribo eh, abituye sinari mpuzamakungu mpanavyaha aribo duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe Eh, tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abo bashingwamanza bashikirije sentare sepeyi n'inzego za leta muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga uguhohotera agateka kazina muntu n'ibindi hariyo abafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwamuntu hariyo amadosiye ajyanywe eh, no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana Ko abituye iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gut- gutanga ivyemezo abava i bujumbura abava mu burundi abava mu bihugu bahungiyemwo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikirizamanza wasane mpuzamakomanavyaha n'abakora mu nzego za leta n'abariko bakora mu nzego za leta n'abandi eh, bari mu burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibi vyemezo eh, vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakadumako n'urutoki n'abakoze ivyo vyaha kuva itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi leta y'uburundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemwo ari imfa gusa leta yagiriza iyo sentare kuba ikoreshwa na bimwe mu bihugu vya buraya bidacana uwaka n'uburundi yamara umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga pyeklabe niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abana barenze imyaka itandatu baracagira umwanda mutoyi baryamye abahinga mu bijyanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari umwigisha mu makaminuza renovate irambona arasigura ukugena ababyeyi bafise abo bana bakwiye kwifata mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu diane ndonse umwigisha renevate irambona umuhinga mu by'inyifato atangura asigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ko umwanda mutoyi mu buriri novuga ko icyambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa heredite abahinga bavuga ko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca ba- eh, bigira ku mwanda bigateba hanyuma ikindi ca kabiri ni indwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bita ama infection urinaire eh, canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho k'umukoyo gatoya canke ugasanga afise i- itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira ko avyuka ariko kandi hari n'ibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gutyo bigatuma yigira ko umwanda naho yoba yari yarabihevye hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cyahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango cyangwa ugasanga nk'ababyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga eh, nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo vyose ak- utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe eh, turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu- mu gitanda niyo yoba yarabihevye ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe Eh, hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo mbega umwana wa- aheruka kugira uwo mwanda mu buriri afise imyaka ingahe gushika ku myaka itanu itandatu aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba niki kugera ku myaka itanu itandatu ni ibintu bisanzwe ni uko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo novuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka itanu itandatu aho rero niho aca areka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibazako kubera ko hari zimwe mu mvo zishobora gutumwa n'indwara zo mu mubiri umuhinga renevat irambona ahanura abavyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arengeje imyaka itandatu hagati aha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutarya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera cambere coco niyo nyifato y'abavyeyi y'ukwemera yuko bishika kandi ko uyo mwana atabigira n'impaka ntibabandanye bagira ishavu bonyene bakitunganya inyifato y'abavyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri ni uko abavyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ivyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekana hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto abavyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango iyo umwana ah, ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira ko anywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni igihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara ah, mu gukira uwuryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu ka sugumwe umuhinga renevat abandanya ahanura abavyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe bene ibyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ibyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ndwara zirengeye n'iyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco ni uko abavyeyi bataba babiteguye neza bagafata nk'umwana yagize umwanda aho aryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagendana isoni byinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment de honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze E, ukuntu rero boba bara aba- abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ivyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ibyo ba- abavyeyi badukoreye n'ibyo batadukoreye nibyo bigira umuntu akuze ituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze co kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ibyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kabandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze umwana ashikanye imyaka cumi n'ibiri ataraheba kwituma aho aryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo n'uko ashobora kugumana navyo imyaka yose i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
Our Voices ijwi rya amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu icyo icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa afurika umwe muri bo aserukira akarere ka afurika y'ubuseruko nije oriane itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afurika bivuye ku vyiyumviro n'ivyifuzo vy'umukenyezi w'umunyafurika tuganira no ku yandi makuru yo muri Afurika kaze mwese abumva ururimi rw'icongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mugisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini duhere mu rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire ku makuru makuru makuru yaranze inkino mu rwanda mu mpera z'indwi turangije arahera ku rukino rw'umupira w'amaboko rwa volleyball mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri mu cyiciro cyo kwishyura faze retour muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro iprc karongi habereye imikino itatu mu mukino watangiye isaa yine ikipe ya iprc ngoma yatsinze iprc karongi amaseta atatu kuri imwe isaa sita hatangiye umukino wahuje ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb na iprc ngoma urangira utb itsinze iprc ngoma amaseta atatu ku busa ikipe ya utb yarongeye itsinda iprc karongi amaseta atatu kuri imwe mu mukino watangiye isaa munani indi mikino ibiri yabereye kuri stade ntoya i remera guhera isaa cyenda ikipe ya kirehe volleyball club yatunguye apr volleyball club yitsinda amaseta atatu ku busa umukino w'umunsi watangiye isaa kumi n'imwe hagati ya gisagara volleyball club na reg volleyball club warangiye ikipe ya reg volleyball club itsinze gisagara amaseta atatu kuri abiri benon mugisha umutoza wa reg volleyball club avuga ko byabaye ngombwa ko akora impinduka mu kibuga kugira ngo ashobore gutsinda gisagara nguko abakinnyi batangiye kuko twari turi kuegispekitinga ngo bakine hariko bakinnye nicyo cyatumye dukora iki duhindura abakinnyi duhindura na rotation ya y'ikipe marishari yajemo kugira ngo asitopinge namba 7 wa, wa gisagara kandi agiyemo arabikora kabisa kandi abari barimo byari byanze so nicyo gitumye dutsinda ku ruhande rwa gisagara volleyball club yari yatsinze amaseti abiri ya mbere ngo kimwe mu byatumye batakaza umukino harimo no kwirara kw'abakinnyi twumve umutoza dominique ntawangundi ntekereza ko habuzeho konsantarasiyo mu ruhande rwacu no kugira ngo twumve ko bishoboka habayeho kwirara gatoya habaho dekonsantarasiyo ikindi ni uko hari sorisiyo zimwe tutabashe kubonera igisubizo ku bijyanye n'abataka bo mu mpande ku mipira resebusiyo zanze ni siporo bibaho turagenda tubitegura ubutaha buriya tuzaba tubikosora kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni ishuri rikuru ry'ubukerarugendo utb n'amanota makumyabiri mu mikino icyenda ku mwanya wa kabiri turahasanga gisagara volleyball club ifite amanota cumi n'icyenda mu mikino umunani reg volleyball club nayo ifite amanota cumi n'icyenda mu mikino umunani ikaza ari iya gatatu ikipe ya kane ni iprc ngoma ifite amanota icumi iprc karongi ni iya gatanu ikagira amanota umunani ku mwanya wa gatandatu hari kirehe volleyball club ifite amanota atandatu naho ikipe ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr volleyball club ifite amanota atanu mu mikino irindwi tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi na gatatu kuwa gatanu ikipe ya kiyovu siporo yatsinze polisi fc ibitego bibiri ku busa kuri stade de la mitiye kumumena ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine gicumbi fc yatsinze etenseri fc igitego kimwe ku busa kuri stade y'igicumbi ku kibuga cy'akarere ka kirehe ikipe ya kirehe fc yanganyije na sunrise igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya as kigali yatsinze espoir fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri stade ubworoherane i musanze ikipe ya rayon siporo yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe ejo ku cyumweru apr fc yatsinze as muhanga ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo marine fc inganya na mukura victory siporo igitego kimwe kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu umukino wagombaga guhuza bugesera fc n'amagaju fc i nyamata ntabwo wabaye kubera imvura nyinshi nyuma y'umunsi wa cumi na gatatu w'imikino ikipe iza ku isonga ni apr fc ifite amanota makumyabiri n'icyenda ku mwanya wa kabiri hari mukura victory siporo n'amanota makumyabiri n'atandatu rayon siporo izari iya gatatu ikagira amanota makumyabiri n'atanu ku mwanya wa kane hari kiyovu siporo ifite amanota makumyabiri ikipe ya gatanu ni polisi fc ifite amanota makumyabiri sunrise ikaba iya gatandatu n'amanota cumi n'umunani ikipe ya karindwi ni as kigali n'amanota cumi n'arindwi karindwi espoir fc ikaza ari iya munani ikagira amanota cumi n'arindwi nayo ku mwanya wa cyenda hari as muhanga ifite amanota cumi n'atandatu bugesera fc ikayikurikira ku mwanya wa cumi n'amanota cumi n'atandatu nayo iya cumi na rimwe ni etenseri fc ifite amanota cumi n'atanu marine fc ikaba iya cumi na kabiri n'amanota cumi n'ane ku mwanya wa cumi na gatatu hari gicumbi fc n'amanota cumi n'abiri kirehe fc ni iya cumi na kane n'amanota cumi na rimwe musanze fc ni iya cumi na gatanu ifite amanota cumi na rimwe nayo naho ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni iya magaju fc ifite amanota atanu n'umwenda w'ibitego cumi na bibiri yari claude munyandinda i kigali
tuze mu burundi naho dutega amatwi mugenzi wacu evariste nzikobanyanka atubwire amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu gihugu ahera ku ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku nkino mirongo itatu na zibiri zabaye ku bibuga bitandukanye hari inkino zabonetsemwo ibitsindo byinshi birenga kuri bitanu izo nkino zigera ku icenda interstar wo mu cicaro ca kabiri watsinze mesaje gishubi ibitsindo indwi ku busa kanza united wo mu kayanza watsinze freedom fc wo mu gisuru mu ntara rigi ibitsindo bitandatu ku busa egrenwari w'imakamba kamba wo mu cicaro ca mbere watsinze liberile wo mu cankuzo ibitsindo umunani kuri kimwe bujumbura city watsinze mapenzi fc wo muri komine mutima z'intara bujumbura ibitsindo cumi ku busa olympic star muyinga watsinze intara myito kinyinya mu ntara ya ruyigi ibitsindo cumi na bitatu ku busa flambo de leste wo mu ruyigi watsinze betani w'igitega ibitsindo indwi ku busa top junior wo mu kayanza watsinze unite fc de mabanda wo mu ntara y'amakamba ibitsindo cumi na bibiri ku busa umuguru ukinzo watsinze magara star ibitsindo umunani kuri kimwe umusongati w'igitega watekereye lezegre komersa w'imuyinga ibitsindo cumi na bitanu ku busa abarorereye zimwe muri izo nkino basanga ibitsindo byinjiye ari byinshi biturutse ku itunganywa ry'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu by'uno mwaka rashid alfred umumenyeshamakuru w'inkino ari muri abo asaba ko ku mwaka uza uhugira igihindutse ye ku bwanjye icyo mbaze kubona muri izi nkino z'intango z'igikombe cy'umukuru w'igihugu ni uko ibitsindo biboneka mu kibuga ari byinshi cyane bisigura yuko urwego imigwi imwe idakina shampiyona ngaha nka zimwe twita les equipe corporative urwego zigeze ruri hasi cyane kuko uhuye n'umugabo mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri ucitsindwa ibitsindo cumi na bingahe cyangwa hafi ya cumi ejo naraganiriye n'abantu babwira nti kugira izi nkino za kubiri perezida zigira akanovera nk'iyi migwi itabisa ayikinira itari mu rwego urwo arirwo rwose tuvuge nka bamwe bavuga ngo ni abawigeze cyangwa baravetera abantu bakuye harya na hariya badakina shampiyona bari bakwiye gukina ubwabo nyine ibyo migwi yiyandikishije itagira kinira na hamwe ku rwego urwo arirwo rwose batangura ni bonyine bakina hagati yabo hanyuma abambutse urwego rwa tarandeziyemu bace bahura n'imigwi yifashe neza yo mu cyicaro cya kabiri cyangwa icyiciro cya mbere nayo ubundi usanga ari inkino zidafite akanovera kubona umugwi utsindwa umunani ku busa cumi na bibiri ku busa cumi na bingahe ku busa ni ukuri barakwiye kubitanganya ukundi gushaje abo rero izi nkino zo mu cya mirongo itatu na kabiri ntizibereye ijisho ntizinezeza abarorerezi n'akarorero kari hafi urabona ko abantu batakiza ari benshi kuza kurorera inkino mugabo ntibyashika ku rwego rw'icya kane gishiri cya nyuma cyangwa icya kabiri gishiri cya nyuma mbere n'icy'umunani gishiri cya nyuma uzasanga abantu buzuye ibibuga kubera ko imigwi ikina isa n'iri ku rwego rumwe mugabo mbariye urwego rw'inkino b'abatama cyangwa abana wakuye hariya kunze muri komine ukaza ukabahuza n'umukangahe wa kane muri premier league muri primus league icyicaro cya mbere cyangwa icya kabiri ntaho bisa bisana uvuga aca atsindwa ibicindo cumi nko mu mahiganwa y'umwaka uza igikombe cy'umukuru w'igihugu bari bakwiye guhindura formule imigwi cumi n'itandatu yo mu cyicaro cya mbere yose yararonse uburenganzira bwo kwinjira mu cya cumi na gatandatu cy'iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cumi n'itanu kuri cumi n'itandatu yo mu cyicaro cya kabiri nayo nyine yararonse ubwo burenganzira kiretse umugwi volontaire fc wo mu kanyosha wakuwe mu ihiganwa na sante fc w'ingozi ku mapenaliti atandatu kuri atanu mwamenya ko umugwi uzotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu ari wo uzocuserukira uburundi muri rya higanwa rya afurika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe coupe de la confederation amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akavuga ko mu mpera zino ndwi iryo higanwa rizobandanya mu cya cumi na gatandatu cirangiza bujumbura evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.